se ke motsweding fm konka bokamoso re bua yalo ka dilo tse di na leng go fetsa pelo kgotsa tse di na leng go dira gore o re a ah! ka ro ka ingwa tlhogo gore mara felix a reng tota fa tota kore o fitlhela o re o bua le motho kgotsa o re o tsaya motlotle le motho kore fela ga re bua nnete bagaetsho e se gore batho ba na le gore motho o reka sekeleme hmm? gore ene e se gore wena wa re o itshotse o ipeetse ko godimo kwa ke a re bua nnete e se gore motho o nyatsa o mongwe kgotsa o nyatsa se motho a se buang gore nnete ke gore go na le motho o mongwe e re ga a bua o mo utlweletse fela yana gore ga a monate e ene ebile ka nako tse dingwe fitlhela le dutse mo fatshe le le babedi le tshotse yalo ditlotlo tse di monate kore di batse le bua wa boraro a ba a tsena a ba fita senya se ntse le bua ka sona se o ka re mara abuti mara go sa ise gore eng o sa remele re fetse ka se re buang ka sone se ka gonne o tswile mo sporongwe wena eh? re buisana yalo le re go botswana gompieno re buisana le malebogo marumo a gae kile a nna miss botswana ke image and personal branding consultant o teng fa mo mogaleng dumela malebogo dumela felix le re teng o kae ke teng le tsogile ko botswana e rra re tsogile le kae le ko gaborone re mo gaborone borone <laughs> mari ga yang go a ga itse a ga ka le thata ga ise a tsene thata e rra o no le miss botswana le yo 2006 7 that's like a long time ago <laughs> ke mogolwanyane <laughs> e ne e le ya ntlha miss botswana ne <laughs> nnyarra miss botswana wa ntlha ke dumela e ne e le wa nineteen sixty five or sixty six yeah okay <laughs> mme rra ke mongwe wa bone ba ba bogologolonyana yeah re mo kgweding ya aforika eh, re mo sadec ne re re gompieno fela re ke re tlhole gore eh, batswana ba rona ba yang ba tsogile le go ka bualo ka tse dingwe tsa dilo tse re leng batho kgotsa re le maaforika fela ka karetso tlhala re dutse mo tafoleng mo fatshe o na le gore ah ka roka engwe a tlhogo gore ah malebogo wa ba wa ba tswile mo seporong yaanong wa ntlhaloganye e, e re bua ka tsone dio tse malebogo dio tse di tse di fetsang pelo ga ke batle go dirisa lefoko go tena erra ee o fitlhela re dutse e le batho ba babedi ba tlotla kgotsa ba tsere kgang jalo o mongwe wa boraro a batla a ba a swatlhatsega fela oa reng era um ka setswana ra re e ka re o ka re legatlhe gato ga ke tsene ke gore o feletse go felelwa ke seo mongwe a se buang yaanong um ke ka go ga tsone dilo tseo tse o reng Didi akopi sa kanan diti ra kor moutou mou askan na dibi tumelo, xa dibi wakana ajibole lè. Nwenye di lote ki lemo finan kor reikwano, haru dani tatalisoni, ki kor rehe la ka okopan ale moutou lanta, bwen mou mba kor rea kore ari tumela maleboko, kor rea ari umukima jang, onon ne jang, uslimi ne jang. Um, ki di e lote ilon kor reinkarinti rigwa, le mou kakorkana, dilo tse dingwe motho a ba sa itiri ka bomo gore a bantse ka seemo sa ntseng ka sone jaanong re tshwanetse re ele tlhoko se re se buang le batho um dira le gore ga gongwe di buiwa ke motho e leng gore le go go itse thata ga go itse thata ga itse gore go tsile jang gore o bole ga seemo se o leng mo go sone tse dingwe dilo tse e leng gore di kgona gore di dira gore motho a ipotse gore kante ga bo go buiwa eng ke tse di tshwanang le bo o bereka ko kae o amogela bokae o kgweetsa koloi ehe o nyalwa leng felix o nna le ngwana leng o direla ngwana ga go monna o leng dilo tseo batho ba re ga di ba tseye sentle di ba utlwisa botlhoko ka gore o itholele gore mongwe ga a kgone go nna le ngwana a leka um jaanong go dira gore kore go teng go mo utlwisa botlhoko le go heta gore he i am ke leka go nna le ngwana mme batho ba ntshetse morago ka potso e ga ke na karabo ebile ga ke a ba tlwaela enough to tell them gore tsana ke na le bothata ba go tshola so re tshwanetse re ele tlhoko gore hela ga o bula molomo wa gago o bua sengwe o akantse pele gore go bueng selo sa teng ga go tsaya jang motho yo mongwe yaanong nngwe ya dilo tse dingwe gape tse ke di lemogileng ke gone gore letebe le le mo groupung go tsere mm. dikgang e be go nna le yo e leng gore ene o itse sengwe le sengwe ga go buiwa ka topic e o tla e le gore wa akgela ka yone ga go tsena ye wa akgela ka yone ko re o itse sengwe le sengwe ebile ga ka re o re wa e simolola mo gongwe o morao re ke ne ke na le felix kana maabane o taba re e nna ne ke na le ene ba ne re dira one two three ke gore a batla go go bontsha gore ene o itse sengwe le sengwe yaanong batho ba go nna jalo ga ba ratege thata mo go tsone di-conversation ebile motho mo teng o kgona go kora a re ke sa go tsene ganong a ntse go tsena ga re tshwanetse gore motho a ithute go reetsa a sa reeletse go responda kana go akgela a reeletsa go tlhaloganya gore go buiwa ka ga eng uh, ba re a good conversationalist ke motho yo e leng goreng o reetsa eighty percent of the time a ba bua twenty percent of the time ke ah. gore o reetsa go heta ka ga buang ka teng ebile le go reetseng ga gagwe o nna a lathela magokonyana a tshwanang le bo ke a go utlwa i see mm. i agree ke dumelana le wena go bontsha motho mongwe gore o na le kgathego mo go sa se buang ebile o mo ready aha ba bangwe ba batho kore le ga le ntse mo fatshe le le tshwere yalo motlotlo kgotsa le bua ka sengwe o batla go tshwaela mo sengwe le sengweng e ha gona gore e ka re o le motho o bo itse sengwe le sengwe gona le mo o tshwantseng o o didimale o utlwe gore batho ba bangwe ba reng ke tsaya gore ntlhe ntlhengwe malebogo ke gore la itse tsalae la mo itse gore ene ke gore rebile setse mo ditsaleng tsotlhe tsa lona gore mo sekeleng ya ditsala ya ditsala la itse gore ha gona gore a ke se tlhoke go tshwaela mare le mogalemelang ke ra go bua le ene sentle fela gore le go sa mofatlhe kgotsa ke fela gore o tshwanetse le nne strict mo go ene gore a wena didimala didimala le bua yang le ene ka gonne ke tsaya gore le morutela le nako e tlang le gore ga ana le batho a itse go didimala kgotsa a itse go tshwaela fa mo a didimala um, nngwe ya dilo tse e leng gore ke tsaya gore ke tshwanetse gore ke di bue ke gone goreng maitsholo kana etiquette ke go dira motho o mongwe goreng a file gore a tsege sente e se ka re le ga a dirile phoso o bo o mo thabisa dithong pele ga batho so le ga e le tsala ya gago ga e le gore o itse gore ke motho yo o batlang go nna a buetse ruri a hmm. tsena batho ganong mo montshe phoso eo but ka tsela e leng gore ga ena go mo embarasa mo reagela gore ke santse ke bua selo tsa letsogonyana kana mononanyana gore o signal gore santse ke bua <laughs> gore a kgone gore a go reetse o dira jalo kgapetse-kgapetse ka gore like bua o leka go mmaakanyetsa le ko a tebeng a le teng gongwe ko tirong o ba mo ruta orat malebogon tshware lalo dumelang e le kae re teng ka e re teng re teng re bua le mang eh, eh. etsete go thata kae nyano dumedisauso go thata go go go nna gantsi ebile ke nna ke le nosi ka gore ke na le botha ke nna le bothata e le ga o ka re o posta mo facebook a re ke bua ka basadi ke re mare basadi ba bangwe ba 'ira jana o mongwe a batla re ne le banna ba bangwe e re tlatla re bua ka banna ba bangwe ko nako e nngwe ke gore batho ba bangwe ba re palelwa ke go reetsa ke re ga o sena go reetsa o arabe se go buiwang ka sone fela ga ke re go ke ke kgatelelo kgotsa ga e le gore o tlhoka go ira motlae ira motlae o maleba kana ba tshwangwe a ka tla ka motlae o mongwe o e leng gore ga o tshwanne kganye gotle-gotle ga ore ao ga ore a mmotla gore motho wa modimo se o buang ka sone se se tshwaragana jang le se re buang ka sone mm. e ee, kete go apala okay no re lebogile thata buteke mm. ee ke mo tibentse sa moripane leboga thank you kwa bofelong fela maleboga a go siame gore o bona gore motho o tswile mo seporong o more o rabuti nna ga tse o swatlhasega kgotsa didimala kore ke mo goreng wa itse gore ke mo goreng eh. ka nako tse dingwe ga o ka re nna bonolo mo go ene e ka re ganke ba utlwa batho ba ga ke itse gore o tshwanetse o dirise maatla gore ee jaaka ntse o tlhalosa kgante le gore le ka go bona mokgwa o siameng wa go ka bua le ene sentle erra o tshwanetse go leka go bona mokgwa o siameng wa go ka bua le ene sentle go rahe ba bangwe chance ya goreng le bone ba kgona gore ba bue ke gore montshe phoso ya gagwe mme o mmontshe ka tsela e leng goreng ga ona go dira gore yaanong ga tswa go a beele goreng le ene ga se tlhola a le mo conversation so a re ba ruteng ba re nne patient le bone okay no re go tlile re lebogile um malebogo marumo a gae ke ne re bua le ene mo tsatsing la gompieno etiquette consultant re lebogile thata o dumedise batswana ba rona ko wa kere ba tla dumela rra ba dumela ka koo ke a ee. leboga no re emetse fela gore sengwe le sengwe se siame re kgone go ka tlola sentle ka pabalesego ke re ka tshosologo ke sone se ke a leboga rra okay